وضع اليد على ناصية الزوجة بعد العقد والدعاء بالبركة أدبني كنا تكو كني وضع اليد harka ifii kaayuudha inni rabbi jaartii isaa fide tokko harka ifii kaayu calaa naasiyati zawja sammuu azawjati jaartii isarra kaayuudha bacda alcaqdi eegani keenni hidhamee irraa xumurame waduculiyadi harka ifiini kaaya kaayuu harkaati calaa naasiyati zawja sammuu azawjati mucayyorra kaayuudha bacda alcaqdi eegani kaaha itti hidhate harka ifii sammuu isirra kaaye waddu'aa'i kadhatuu rabbii kana bilbarakati barakaa itti kadhatuudhaaya barakaa itti kadhata harka ifii fuudhee adda isirra kaayee sammurra barakaa keeysatti kadhata bakki jabduun gaa sammuu tanaan namni waa hedduu qalbiin sammutti dabarsite sammuu tanatu hojirra oolcha bakka sani du'aa ifirraa kadhatan rawaa abu daawud abbaan daawwee odeysee jira bisanadin hasanin sanada bareedaan odeyse abbaan daawwee sanada bareedaa taheen odeyse عن عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله ilma camrii ilma caasirra عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول نجد إذا تزوج وقو نكاها هدته أحدكم تكون كيسا امرأة مجأيو تكيو نكاها هدته yoo mucayyoo takka nikaaha godhate oo ishtaraa yoo bitate kaadimani tajaajilaa tokko yoo bitate gabra dhiiratiif dubraa tajaajilaa tokko magaala'a yoo bitate falyaqul haa jedhuutii yaa namni nikaa hidhate suni yookaan ka kaadima bitate haa jedhuutii اللهم إني أسألك اللهم يا ربي إني أنين كن أسألك سنكت هاجئوت خيرها غاري إسي كيست تاتج أفايو أك ربي ناهر سكت هاجئوت غاري إسي كيست تاتج أفا ربي ناهر وخير أمس غاري maa jabaltaha waan ammallee ati uumte calayhi isarratti gaarii waan ati isa irratti uumte maraasi kadhahaa jedhuutiya maa jabaltaha gaarii waan ati uumte calayhi gaarii waan ati isii uumte calayhi waan sanirratti ka ati isii uumtee sani khalaqtaha wa xabactaha gaarii waan ati isee irratti uumtee sani maa jabaltahaa gaarii waan isii uumtee sani calayhi waan san irratti ka ati isii uumte san cufaayyu sin kadhahaa jedhuutiya وأعوذ بك ست مغن فد ربي كي وحاجد من شرها حمت مجيوتنا كيس جرت مرر راس مغن فد هاجدوتيا hamtuu isiin qabdu hamtuu kaadibni qabu ta mucayyoon tun qabdurraa sitti maganfadha ومن شر أمس همتو ما جبلتها وان أتسي أمت عليه إسسان الرت همتو ما جبلتها وان أتسي أمت mucayyoo san uumtee caleehi waan san irratti hamtuu waan ati isirrat uumtee sanirra sitti maganfadhahaa jedhuutiya hamtuu duraan gizee isuu uumtu ati waliin uumte sanillee sitti maganfadha hamtuu sanirrallee haa jedhuuti waida ishtaraa wogguu bite baciiran gaala tokko tokkoon keessa yoo bite falya'khud haa qabatuuti bidirwati fiixa yookaan gararraa sanaa mihidalluu gaala sanii haa qabatuutiya waida ishtaraa wogguu bite baciiran gaala yoo bite tokkoon keeysan falya'khud haa qabatuuti bidirwati gararraa yookaan fiixa sanaa mihidalluu gaala sanii qabate وليقل هاجدوتي مثل ذلك فكاتا وان انت لنكا هدتي في كادما كي سجد ايساني هاجدوتي يا ربي غاري اسي سكت دغالتا غاري وان اتي اسي ارتي امتل سكت حمتو اسر الاسم مغنفتنا حمتو وان اتي اسي امتي وان سنرت اللي سر مغنفتنا هاجدوتي واي تنتي هاجدوتي دلو تلقبتي غرا غباسا وفي رواية لأبي داود رواية أبا داو إيه كيست أكجر ثم ليأخذ توبة إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما يوبتت إرابه ثم ليأخذ بناصيتها سمو إسيها قبته جتشو تجرى سمو إسي قبته وليدعها كدتوتي بالبركة بركها كدتوتي في المرأة مجيوف كيستي في والخادم خادم كيست اللي دعائها كدتوتي سمو قبتني دعائي كيستي كدتني يا رب خيري إسئي مرا ولتناك أبي خيري waan isii uumtee waan sanillee walitti naa qabi jedhee akkasitti sammuu qabateetuma du'aa'ii itti oofa du'aa'ii itti oofa jechuu kunoo kuni eega nikaa hidhatee guyyaa nikaa hidhate manattiin gale akka kana dalaga kuno akka kana dalage du'aa'ii itti godhateetuma waan isii keessa jiru hamtuu mararraa maganfate efirraa eega itti biifee irraa bahe bacda sanii adamni nuu dhufa if duuban dhaabee raka'a lama salaachisa raka'a lama salaachisa duuba yookaan dura rakaa lama salaachiseetuma eegas sammuu isii qabatee du'aa'ii tanatti kadhata istixbaabul waliima eega achi duuba inni fuudhee manattiin galee qunnamtiin argamte isaan lamaan iddootti adabni isaa jaalatamu istixbaabu jaalatamu alwaliima wadaaja nama yaamuun jaalatamuu diggisiin jaalatamuu jechu diggisi godhuun jaalatamuu diggisii jechuu diggisiin waliimaa jechuun ta'eega fuudhanii warri lachuu ni'imaa jaarsaf jaartiin walirraa argatanii duubatti ta isaan nama yaaman sanii waliimaa jedhan waliimanii bacda zawaajaa tataatu saniini waliimaa jedhani aadatti garuu guddaa namni hin beeku tama guyyaa nikaaha san beekan malee waliimani sunnaa itti dalagamuu dhabee hafe hawaasa islaamaa keeysatti fafi sahiihayni bukaarii muslim keeysatti galmeeffamee jira عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رسولني أرجه على عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن المعوف رتني أرجه عبد الرحمن المعوف مهاجر تجكان رتني أرجه أثر فان سفرة طيبة دالة تكو إرتي أرجيا أثر فان sufratin xiiba daalacha tokko irratti arge xiiba daalacha tokko asara isaa irratti arge faqaala rasuulli ni jedhee maa haadha maal xiibni daalachi sirraa urgaa'u kun maali jennaani قال يا رسول الله يا إرجم ربي إني تزوجت برن فودي أم فودي جر امرأة مجأيو تكني فودي على وزن لكي مدالة نوات كل تكا من ذهب ذهب الرّ لكي مدالة كل تكا مدال ذهب الرّ هجس مهري قد إيه في فود إجري على وزن لكي مدالة نوات كلنا من ذهب ذهب الرّ كتات كل سنو لكي مدالة كل إيه وان كل سلا مدالتو killeen takka waan isin madaaltu zahaba hagasii tokko irratti fuudhee beeytaa jedheen rasuulan duuba yoo imaama biyyaa tokko itti himuu dhabanii isa duubatti fuudhanii homaa hin qabdu jechuu imaama ganzaa tokko yoo osoo ittiin himin duubatti fuudhanii warra intalaatiin wal dhagayanii waliyyiin jiraatee fuudhanii imaamtichi loluu hin qabu قال رسول جدين كنو فبارك الله ربي بركة هاقول لك سيف جدين ما نتنه من سو إمام نبي يجيرو نكين انتهى نجدين إلا لرسول صلوات ربي وسلامه عليه فبارك الله ربي بركة هاقول لك سيف وركي كي ستي بركة سيف هاقول أوتي أو لم قالي ولو بشاة أسور إلي تاتي أتيك ألي جدين نبي محمد إيغا فوتني وليمني قد أمتي ججولا أو لم قلي ولو بشاة أسور إلي تاتي وان برايو دبدي yoo hori if gaala argatte isiin waan guddo yoo san dhabde re'e mallee osoo taate qaligaayaa jedhee nabi muhammad tuuba waliimaa keessatti waa qalan jedhee warri gariin dirqama warra jedhetu jira garuu waa qaluun sun noomani anas gaaf rasuulli safiyyaa fuudhe karaatti itti dabalame sani warra muslimtoota gama waliimaa rasuula eegan itti dabalame yaame waliimaa rasuulaa ammachallaa bal'isee aananii fi aanan goggogaa fi timiraa fi caccaba buddeenaa malee ولم يكن في وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من اللحم فهم كيسا جرنجل تنافي نمني دنديتي قبو أصور إيه تكالي تاتي واقلا نمني دنديتي إن قمني خضروات ما نياتي سفرة خضروات ما وان قدرات فروز ما في أفون إن قمني كان في وما أدى أدى في الرابية نياتي سيتو مقد إيسو قبايا ammoo yoo dandeettii qabaate eega ni'imaa jaartii rabbi nama garsiise eega rabbiin jaartiin namarratti qanani'ee shahwaa kee bakka nagayaa ta halaalaa itti baafattu rabbi namaa godhe ni'imaa saniif qalanii shukurii godhuu qaban jechuu nu barsiisa hadiisichi namni dandeettii qabu fafi sahihayni bukaarii muslim keeysatti galmeeffamee jira عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان بان هريره اته يقول كجن شر الطعام همان دهناجد همان دهنا دهن يو هما قباتي همان إسا طعام الوليمة دهنا دقسي إساني دهنا قاف دقسي إيغا فوداني نما نياتي سنسانيا مالف جنانيني يدعى نيامما إليها قم دهنا سنت الأغنياء والردري ككربات في صوف في kophee bareedduu fi laalchi bareedu yaamanii kayoo nyaatee irraa bahu qorii san keeysa waa buusu bakka nyaate san fuudhetuma ka keessa waa buusu san dureeysini yaamama wayutraku ni dhiifama alfuqaraa'u dhaboowwan ni dhiisaniya ka nyaatetuma garaa guuttatee eebbisu sani ni dhiisan ka nyaatee waa irraa fudhatan ka dhihanatti gurguratan san yaamanii waliiman aadatti akkana waman taraka namni dhiise addacwata yaaminsa ka yaaman namni dhiise owwaatuu dhabe waliimatti isa yaamanii faqad casa allaha namni sun rabbi kilaafe warasuulahu ergamaa isallee kilaafeya waman taraka dacwata yaamsa namni dhiise ta isa yaaman takka faqad casa allaha warasuulahu dhugaa rabbi kilaafe ergamaa isallee kilaafe tanaafi bihanni hamaanii waan isa irratti dalagamu isarratti dalagame santu isa hammeesse sila dhihanni aslit hamaan qabu gocha namni isarratti raawwate santu isa dhaqqabe hamaa isa godhe hamaa tahe jechuu dhihanni waliima akkasitti hammaate tanaaf duuba waliimaa yoo yaamanii namuma silaa nyaatu ummalu ka garaa guuttatee eebbisu ummalu ka akkasii yaaman jechuu ka akkasitti yaamama jechuu nu barsiisa waliimanii eega fuudhamtellee godhamti jechuu nu barsiisa laani fuudhan malee waliima akkamii godhaniyyuu maal arge ka guyyaa duraa kun namni guyyama duraa nyaatee deema waliiman hin jirtu sunnaa dhiifamtuu taate ta namni itti dalaguu dhiise jechuu sunnaan tuni adabni kudhanii sadaffaa ka irraa booda an yusalliya salaatu bizawjatihi jaartii isaatiin salaatu osoo sammuu qabatee du'aa ittiin goone galgala galchaniif san imaama itti tahee abbaan manaa anuma jechuu galgala kana himaaf alaaman amma galgaluma kana if duran dhaabu galgaluma isiin irratti ol seente kana raka'a lama أن يصلي صلاته بزوجته جارتي إسات الركعتين ركعة لما صلاة درة دابته إمامته أكما قلقل درة كان سيف إمامته إمام نمنا كان هقا آخرا جنت أنا نجل ديم تججو برسيسوف الكلمة درة كان يو قلقل درة كان صلاة باتتما إف درة تيسيسي إف دوبتائه imaamni si hiibeekii haga boodattuu sennaan deemaa jechuu asumat itti hime jechuu meechi as kenni yoo jedheenuma isiif dura oofe galgaluma san gaaleedi ilfaristi warri jedhu sani seetuu dura waa cufa keeysatti jedhee yoo of dura dabarse eegas yoo kilaafni argame waan galgala duraa hayyameef sani akkan balleeysine baallama san tanaaf namni muslimaa imaamummaa abad itti mul'isuufi an yusalliya salaatuu bizawjatii jaartii isaatiin rakaateini rakaa lama awwala maa yadkulu dura waan seenuu bihaa isii sanittiya dura gizee itti ol seenuu sani eega assalaamu calaykum yaa warra kiyya gaarii jedheenii irraa bahe rakaa lama salaataniini rakaa lama irra buusan jechuu rakaa lama ka khayrii ka baraka'a kan rawaa ibnu abi shaybata ilma abbaa shaybatu odeyse bisanadin sanada laa ba'sa bihi hamtuu hin qabneen ilma abbaan shayba anuu odeyse عن ابي سعيد ابا سعيد رانو اوديس مولى ابي اسيده اني بلسيفما ابا اسيده ابي سعيد كوني مولى أبي أسيدة إني أنه أبي سعيد كن قال نجد عن أبي سعيد مولى أبي أسيد إني سنوكته قال أبي سعيد أكجد تزوجت فوئجر جد فوئجر وأنا مملوك هل أن قبرتهم فوئجر إني بلسيفما أبي أسيدة أبا أسيدة إسا بلسيس إني قبر دران أبي سعيد كني أنه قال بسعيد كن نجد تزوجت نفود وأنا حال أن كن مملوك قبرتهم فورجت إسا قبر ما كيجر فود فدعوت نيامه نفرا توتتك يامه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله كتهني وليم أفيام جد إيقا فود قبرتكم منهم توت أيام راتها أبو مسعود وأبو ذر وحذيفة جركم مروا توت أيام سن الراتات جد توت أولي مفيا سن الراتات يعلمونني نبر سيسني أكاتا أدب فوراء إيغا إنت لمنت na barsiisanii jedhe adaba fuudha maaltu manatti hin galee tartiibni an itti deemu akkamii na barsiisan jedhe faqaana dur yaasiin qaraan biyyatti gurbaa tokko yoo manatti hin galee yaassii manatti qara'aniif yaassiin itti qara'anii itti kattamaniitu akkasuma akkasuma wa ilaahukum ilaahu waahidus ittuma qara'anii biraa deemanii ni yaame jedhe duuba jara kana أبو مسعود وأبو ذر وحذيفة يعلمونني نبرسيسني أدب سلافود أكن كيس جر نبرسيسني جد فقال جر دوبنان جدني إذا دخل وقوسين عليك سرت أهلك ورك يو سرت ألسين جارسي در من سين جارسي إرت في دور رجل حديثة كان قبل جارسي در سين منت إيقو قبل eegas intala galgala irratti fida warri jedhu hadiisa kana qabate kuno jarri akki jedhaniin idaa dakala wagguu ol seena calayka sirratti ahluka warri kan kee yoo sirratti ol seenani fasalli rakacatayni raka'a lama salaatiniini jedhe sit dura mana ol seenee eega abbaa manatu dura mana ol seenee eega raka'a lama salaatiniini summa salillaaha eeganaa rabbi kadhu min khayri gaarii maa dakala waan seenee calayka sirratti gaarii waan sirratti ol seenee tanarraa rabbi kadhu jedheen summa salillah rabbi kadhu min khayri gaarii maa dakala waan seenee calayka sirratti waan sirratti ol seene tana gaarii isii kadhuun tala tana jechuudha summa ta'awwad eeganaa maganfadhu bihi waan sirrat ol seene kanarraa maganfadhu min sharri hamtuu isarraa maganfadhu yaa rabbi khayrii mucayyoo tana keessa jirtu maraa walitti naa qabi hamtuu isiin qabdu cufaayyu ta arrabaatiif ta ijaatiif ta harkaatiif ta miilatiif ta telefoona maraanarraa qabi yaa rabbiyo yaa rabbii kiyyawo ta telefoona ta televijiina ta intarneeta ta muuvi yaa rabbi narraa qabi jettee galgaluma sanii maraa hamtuun isiin qabdu irraa maganfadhu eega kana raka'a lama salaatteniini du'aa'ii tana harka kan kee fuutee sammuu isirra keettee itti kadhatte khayrii tanaa fi hamtuu isirraa maganfatte summa sha'anuka eegana haalli kan keeti washa'anu ahlika haalli ka warra keetii waan itti aanaa isintu beeka jedhanii waan achi duuba dhufa isintu beekaa warra lama astura wal fuudhaniituma duri wal saalfatan galgala duraasa namu wal saalfata namu wal bira tattaa'e silaa raka'a lama salaatanii beeytuu diqqishu dubbiin diqqoo dalagani diqqoo namni ka'ee raka'a lama salaatee duwaa'ii walitti godhatee jedhe waa daddalagee bar sosochaan argamtee qaamni sodaa lleen namarraa badde wayyuma kunu eegasiin si duuban salaattee ruku'a si duuban gootu garte ta si duuban sujuuddu garte tun kayir ilakki waa takkaillee inumaayyuu tole na jette yoo harka fuutee sammurra keettee duwaa'ii itti goote si jalaa socho'uu baatteetum akkasi callifte maashaa allaahu gizee harkaan qabatte sanuu onneen gassi dhaabatte gammachuun dhufte jechu shari'aan tana dura dursite eegasoo warri kanan goonee dhufaniitum wal bira tatta'an diggisii guyyaa godhanii qalanii nyaachisaniituma galgala mana keessa wal bira tatta'anii ija keessa wallaanan eenyu xaansaa jedheen gaa inni illee kan jirre kun si eenyu xaansa waan jennaani isin irraa aqila nama guyyaa kana biyya waliin nyaamee nama affeeree wadaaja godhee nama nyaachise isumat ansaa jetteen ama guyyaa kana affee guyyaa kana nama nyaachise kanatu waan ansa yoo jiraatte sanumat ansaa beeki jetteenga akkasitti ifirraa aqliin inni himte isiini summa sha'anuka eega du'aa'iin salaattanii du'aa'ii gootanii irraa baatanii haalli keeti washa'anu ahlika haalli ka warra kan keetiti biyya wallaalli zamana durii warri fuudhe gaa wallaala hedduu keeysa dabre dardara mana jalasii godhaniituma akkasit halkan guutuu quba tokko dhaabbatanii waan warri keetiif ati gootu si dhageeffatan zamana wallaana maaluma wal godhani aadaa san dhaqqabdaniisi aadaa san onoo dhihoma amatuma kudha shan dura digdamallee hin geenne biyya keeysaa badde malee fuudhanii manaansiif gayanii ammoo sibiraan galanii manuma kana si jala dhaabatan si jala dhaabatanii ifirraa intaluma ati itti ifaajjee itti xaartee itti qottee itti boccetee yoo ati rifatteetuma sa'a shaniif jaha hajaa ati bahuu dadhabde tokko asumatti akka risaa fuudhuuf as jala dhaabata waan biraati mibal waa si qarqaarumsa hina atummaan irraa onneen si dib jetteetuma laaftee waswaasni tokko tokko yoo sit argame manaa kana cidhaa godhame kun akkasuma qalbii si cabsee tokko dardarri jabaan fuudhetuma taruuniif as jala dhaabatan mana kana hanga bariituttu as dhaabatanii gara bariisa agaa dubartillee ni baate ni ilaalchite dheertis kun yoo qawwee jiraatte qawwee dhawaa kun dibbee dhawaa akkanatti aadaa hamtuu takka gaa rabbiin irraa diinii islaamaa fide nuu jijjiire falillaahi alhamdu wal minnaa jechuu tanaafu adabni fuudhaa kudhanii sadihi namni adaba kudhanii sadii kanarra deeme yoo rabbiin laaffise tartiiba nabi muhammad kaaye kana jala yoo deemani hoffoltiin bultii keeysatti ni argamti jechuutu kajeelama ammas tawfiiqis irraa kajeelama kanaafi shabaabni fuudha hedu takka intalti heeruma heddu takka kitaaba adaabaa kanaa keessattuu baaba qaraanee gad xumurre tana irraa waa dhagayuuni barbaachisaa jechuu walii dhaamne inshaa allah